iyi mwumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komi turi no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu ndabaramukije inshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba aborozi b'inka babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge baraye bishwe mu gace ka bijumbo kari mu ntara kivu y'epfo muri repubulika demokarasi ya kongo zatewe na mayimayi zifatikanyije n'abarundi barazitabara bisha oseya revera pasiteri wa metodisite n'umwarimu oseya wa metodisite umusinga batwara inka mirongo itatu uwo ni ruhosha nganje umuturage wo mu gace ka bijombo wo mu bwoko bw'abanyamurenge mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kuri uyu wa kane rwaburanishije mu mizi urubanza rw'abanyamakuru batanu bahoze bakorera city radio inshuti ya bose baregeye kwirukanwa no kwamburwa amafaranga bakoreye kuri uyu wa kane kandi abagize akanama k'igihugu gashinzwe guhuza abarundi cvr bagejeje ku nteko ishinga amategeko raporo y'ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka hirya no hino ku isi hakomeje guturuka ubutumwa butandukanye burebana n'igikorwa cy'abashyigikiye perezida wa amerika donald trump bateye inteko ishinga amategeko ejo kuwa gatatu barakajwe n'uko yatsinzwe amatora yo mu kwa cumi na kumwe izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru yacu turayahera kuhavugwa hirya no hino ku isi muri kameruni ibisasu bya bombe byatezwe n'abitandukanije byahitanye abantu batanu abayobozi muri kameruni bategetse igisirikare guhiga abarwanyi babitandukanije bamaganirwaho gutega bombe zishe abasirikare bane n'umunyamakuru ntawari wavuga ko ari wagabye icyo gitero cyakomerekeyemo n'abandi bantu batatu the ben chofo guverineri w'intara y'amajyaruguru y'uburengerazuba avuga ko ahagana saa saba za mu gitondo ejo kuwa gatatu bombe zaturikiye ku muhanda hafi y'aho imodoka za guverinoma zanyuze ziherekejwe n'igisirikare chofo avuga ko izo ntumwa za leta zari zisubiye mu mujyi wa mbengwi zivuye mu ntara za njijwa na andek aho abategetsi bari bagiye gushyiraho ubuyobozi buheruka kwemezwa na paul biya fuda etaba benoit nikes umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru mu karere ka momo njikwa na andek biherereyemo ntacyo yabaye guverinoma ivuga ko ahanini ari we wari wibasiwe ntawari wigamba icyo gitero ariko itangazo rya minisitiri w'itumanaho wa kameruni hone emmanuel sad riracyamaganira kubitandukanije abitandukanije bafite intwaro bari mu mirwano mu majyaruguru y'uburengerazuba no mu majyepfo y'uburengerazuba kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bashaka gushyiraho leta ivugwa mu rurimi rw'icyongereza abitandukanije binubira ko bashyizwe ku ruhande n'abavuga igifaransa biganje mu gihugu cya kameruni onu ivuga ko abantu barenga ibihumbi magana atanu bateshejwe ibyabo n'iyo mirwano igihugu cya afurika y'epfo kiravuga ko kizagura inkingo miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu hagamijwe gukingira abakozi bo mu buvuzi inkuru mugezweho na fideli niyongabo ni irya mbere icyo gihugu gitangaje ko kizogura inshandago zo kwikingikiza cya covid mu gihe ibitigiri by'abandura uwo mugera bitera byiyongera bikomeye ibipimo umuriyoni vya mbere bizoba bivuye mu kigo gikora inshandago serum institute cyo mu buhindi bizotangwa mu mpera z'uku kwezi bizokurikirwa n'ibindi bipimo ibihumbi amajana atanu mu kwezi kwa kabiri nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu zwerini mkize afurika y'epfo ifise abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu bakora mu bitaro vya leta n'ivy'abigenga leta yatangaje ko abo bakozi ari bo bategerezwa gushimikirwa ku bwa mbere mu gikorwa cyo gukingirwa ikiza ca covid cumi n'icenda ico gihugu gihanganye no kwiyongera bikomeye kubitigiri vy'abandura umugera wa covid cumi n'icenda ico gihugu catangaje ku munsi wa gatatu ko abandi bantu bashasha ibihumbi mirongo ibiri n'umwe n'amajana umunani na mirongo itatu na babiri banduye umugera wa korona mu gihe abandi amajana umunani na mirongo ine na bane bahitanywe n'uwo mugera bimwe mu bitaro mu gihugu bitangaza ko vyarengewe n'ibitigiri vy'abagwayi ukwiragira n'ingoga k'umugera wa covid cumi n'icenda mu ndwi zirangiye vyatumwe n'ubwoko bushasha bwawo bwandukira kurushiriza nk'uko bitangazwa n'abahinga mu vy'ubuvuzi
barakoze bagenzi bacu fideli niyo ngabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika amakuru yacu tuyahereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aborozi b'inka babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge bishwe ku mugoroba w'ejo kwa gatatu baguye mu gitero cyagabwe ku rwuri bari baragiyemo mu gace ka bijombo ni muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo igitero bavuga ko cyakozwe n'inyeshyamba z'abamayimayi zifatanije na red tabara inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri uvira vedaste ngabo amakuru ava mu karere ka bijombo aremeza yuko abo borozi b'inka babiri bishwe ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ubwo bagwanyi b'abamayimayi bafatikanyije n'umutwe w'inyeshyamba z'abarundi za redi tabara babasanzeho bari baragera inka mu mukumba bari kota umuriro batangira kubarasa nyuma y'icyo gitero batwara amatungo agizwe n'inka mirongo itatu ruhoshanganji ni umwe mu baturage bo mu bijombo wavuganye n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone ari mu kinyoni ahamya yuko ari abagwanyi b'abamayimayi na redi tabara bari bavuye mu gace ka masango bishe abo borozi
bateze barabarasa uko nyine bari batatu bagwa aho ngaho umwe niwe wabacitse inka ziragenda inka mirongo itatu batewe na mayimayi zifatikanije n'abarundi barezitabara bica oseya revera pasiteri wa metodisite n'umwarimu oseya wa metodisite umusinga batwara inka mirongo itatu twagerageje kuvugisha inyeshyamba z'abamayimayi na redi tabara zivugwa muri ibi bitero ariko ntibyadushobokera amakuru ijwi rya amerika ryashoboye kumenya aturutse mu baturage batuye mu gace ka masango yemeza yuko izo nyeshyamba zaje zikurikira inka abasore b'abanyamurenge baherutse kunyaga abaturage b'abapfurero mu cyumweru gishize bizuru zibonera fanweri ni visi perezida muri komite ishinzwe kugarura amahoro mu misozi miremire ya fizi uvira na mwenga aragaruka kuri ibi bibazo by'umutekano muke ukomeje kugaragara mu bijombo abasore ababyeyi ntibabajera hari abasore bari sugesiyo y'abanyepolitiki abanyepolitiki ugasanga simvuga ngo ni runaka ariko ikibazo kimwe tugishinga abanyepolitike kuko iyo twebwe abashinze amahoro turi ko dukora amasansibirizasiyo ubwo nyine muri icyo cyumweru hakurikiza intambara ibyo nibyo twagiye tugenzura iyo abakunze amahoro bahagurutse nibwo abayanga nabo bahaguruka kurusha icyo ni kimwe ugasanga rero nibo bamanipira nibo bakoresha ziriya nsoresore zigakora amabi umuriro ukaka kuko uwo muri iyo wasi mu nyungu zabo icyo ni kimwe hakaba n'iriya magurupe abitwaje ibirwanisho b'amahanga gurupe za rumeze etaranje abo n'abiyo abashinzwe amahoro bahagurutse gukora usanga nabo badashaka ko bambika ubusa bagahagurukira gukora ibibi batse umuriro bakabikora rwihishwa ugasanga byakije umuriro bamwe babyitira ngo ni ubwoko bunyanaka bubikoze niba hapfuye abapfurera ugasanga biyiti bavuze ngo ni abanyamurenge babikoze hapfa abanyamurenge ati ni abapfurera babikoze akenshi byakozwe rwihishwa n'ariya mabandi y'amahanga cyangwa se amabandi ahari akoreshwa n'abanyepolitike bakeneye ko umuriro ukomeza kuwakagwije mu nyungu zabo ikindi usanga akarere ni kanini akarere k'iyi misozi ya ho plateau twita ngo ni ho plateau ni akarere kanini tigakuriyemo ingabo ingabo za leta ni nkeya paraporo n'akarere urebye ugende ushobora kugenda ibirometero ijana na mirongo itanu utabona abasirikari ba leta aho rero icyo ako karere kaba karimo abitwaje ibirwanisho insoresore z'abapfurero insoresore z'abanyamurenge z'ababembe nibo badomini aho ngaho donc icyo twita ngo absence ya autorite de leta ku turere twinshi nabyo nicyo cyagiye kibitera ugasanga buri muntu buri akarere buri agatsiko kiremeye akareta kako niba usi yuko mu cyumweru gishize abagore batanu n'umusore umwe nabo bishwe mu gace ka bijombo barashwe n'abantu bakekwa kuba barwanyi b'imitwe y'inyeshyamba za gumino na twigwaneho vedaste ngabo ku bwaradijwi rya amerika ububira mutara kivuyepfo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kuri uyu wa kane yaburanishije mu mizi urubanza rw'abanyamakuru batanu bahoze bakorera city radio inshuti ya bose barayirega kubirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko no kubambura amafaranga y'imishahara bakoreye bakiri mu kazi i kigali mu rwanda mugenzi wacu eric bagira ubusa bafite inkuru irambuye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yatangiye atanga umurongo ku baburanyi bombi ko adakeneye amagambo menshi kuko hari ibimenyetso buri ruhande rwatanze kandi ko azabisuzuma metre irari gumisirizi uhagarariye city radio muri uru rubanza yatangiye asaba urukiko kutakira ikirego cy'abanyamakuru barega city radio yaburanira yavuze ko uburyo ikirego cy'abanyamakuru ba radiyo inshuti ya bose cyatanzwe budasobanutse neza yavuze ko uko ari abanyamakuru batanu bose hamwe barangajwe imbere na bwana oswald mutuyeyezu wari umwanditsi mukuru mukuru wa City Radio batangiye ikirego hamwe nyamara ngo buri wese afite inyungu ze ku giti cye muri uru rubanza zitandukanye n'iz'undi ni mu gihe Maître Jean Paul Museni Mugengangabo wunganira aba banyamakuru we yabwiye urukiko ko nubwo ikirego cyatangiwe hamwe mu nama ntegurarubanza buri wese yagaragaje inyungu ze n'icyo aregera radiyo bakoreraga Maître Mugengangabo yabwiye umucamanza ko icyo aba banyamakuru batanu bahuriyeho ari uko bose birukanywe mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi bambuwe ahasaba ko urubanza rwaburanishwa yongeyeho ko nta tegeko ribuza ko abantu benshi barega umuntu umwe hari amabaruwa abanyamakuru baregesha radiyo inshuti ya bose ko yabandikiye buri wese igaragaza amafaranga y'ibirarane itamwishyuye mu bihe bitandukanye ufatiye kuri bwana oswald mutuye yezu imurimo ibirarane by'amezi cumi n'abiri nk'uko bigaragara mu bimenyetso bashyikirijwe urukiko kandi basobanuye mu iburanisha rya none aho umwunganira avuga ko nyuma yo kumwirukana radiyo yashyizeho uburinzi ku muryango bakazajya bamubuza kujya mu kazi metre gumisirizi uhagarariye city radio inshuti ya bose avuga ko ayo mabaruwa y'ibirarane umuyobozi mukuru wa Genesis Communication Limited kompanyi ifite City Radio atigeze yemeza kuko nyuma yo kuva mu kazi batari bakiri abakozi yavuze ko buri munyamakuru muri batanu bari kurega City Radio ariwe wiyirukanye nyuma yo kubona ko radio yabananizaga itakibahemba uyu munyamategeko ntiyabashije gusubiza bidasubirwaho urukiko ku kibazo rwamubajije ubugira kabiri niba hari ibaruwa City Radio yanditse isubiza abanyamakuru bayo nyuma yo kuyandikira bayigaragariza ko bivanye mu kazi nk'uko abivuga gusa avuga ko City Radio yagiye ibaha bahamagara kuri telefone ngo bagaruke bumvikane bakabyanga ingingo Oswald Mutuyeyezu na Madame Juventine Muragije Maria bari mu rukiko bahakana bivuye inyuma wari umwanditsi mukuru wa City Radio bwana Oswald Mutuyeyezu nta byinshi yavuze ku miburanire ya none yabwiye urukiko ko ibimenyetso barushyikirije ubwabyo byivugira ku kirego baregamo City Radio cyo kubambura no kubirukana binyuranije n'amategeko Mutuyeyezu wenyine araregera amafaranga asaga miliyoni cumi n'eshanu harimo n'ayo batamuhembye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ariko umunyamategeko wunganira radiyo yakoreraga akavuga ko Mutuyeyezu na bagenzi be batagombye guhabwa indishyi n'amafaranga y'integuza kuko ngo biyirukanye aba banyamakuru batanu nibo babashije kurega City Radio kuko hari n'abandi byananiye nk'uko isoko y'amakuru dufite yabibwiye ijwi ry'Amerika ibibazo byo gukoresha abanyamakuru badahembwa ntibiboneka kuri City Radio nk'umwihariko w'iyi radiyo yigenga gusa ahubwo byamaze kuba nk'icyita rusange mu bitangazamakuru byigenga mu Rwanda ibi bitera kwibaza ku iterambere ry'abanyamakuru mu Rwanda mu gihe imibare y'ibitangazamakuru byigenga irushaho kuzamuka umunsi ku wundi bwana Mutuyeyezu yabwiye ijwi ry'Amerika ko bisa naho guhabwa akazi muri bimwe mu bitangazamakuru binyamakuru byigenga ari nko kugirira impuhwe umunyamakuru aho kubaha uburenganzira bwe nk'umukozi mu by'ukuri abanyamakuru benshi baza gusaba akazi k'itangazamakuru ukagira ngo iyo bagahawe n'impuhwe bagiriwe buriya bagira ubusa nakumenyesha ko abanyamakuru benshi ku bitangazamakuru bya hano mu Rwanda bamburwa rimwe na rimwe bakanga guta igihe cyabo bajya kurega cyane cyane ko bisaba n'amafaranga burya bisaba igihe bisaba n'amafaranga bisaba gushaka umwavoka wa undi ukujyanira amabaruwa hahandi wakoraga ko banga kuyakira iyo wigiriyeyo sa ugasanga rero bamwe bacika intege ntibarega ariko ni benshi cyane buriya nta nubwo ari amezi akurikiranye twambuwe baguhembaga kumwe bagasimbuka abiri bataguhembye wagira imana ukabona gihagezemo atanu baguhembyemo abiri gutyo bigenda byiyongera ari nabyo bituma ubona hari abantu bahagumaga bati eh ubwo baduhembye aya ngaya wasanga n'andi bazayaduha reka tuhatinde tuhatinde tuhatinde aba banyamakuru batanu bari kurega City Radio barishyuza miliyoni zisaga mirongo itatu z'amafaranga bose hamwe bafite icyizere ko bazatsinda urubanza ariko gutsinda ni kimwe kubishyura utwabo ni ikindi kuko iyi radiyo yakunze kuvugwaho imyenda y'imisoro y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yabarirwaga mu mamiliyoni amagana y'amafaranga kugeza n'aho bajya bayikura ku murongo ntiyumvikane kuri FM kwahoze ari umwanditsi mukuru wayo akavuga ko icy'ingenzi bagamije ari uguhabwa ubutabera reka nkubwire icyizere kirahari ashobora kuzaba make wenda ibikoresho bihari babigurishije havamo iyanga tuzagabana ayo ngayo ikindi ariko gikuru burya ni ubutabera eric bagibusa agomba kubimenya iyo ubutabera ubwawe icyubahiro cyawe nka muntu kiba kibonetse ibintu byo ntibishakwa umucamanza yanzuye ko azatangaza icyemezo kuri uru rubanza ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ku munsi w'ejo abanyamerika bashyigikiye perezida trump bakoze imyigaragambyo yaranzwe n'imvururu bigabiza inteko ishinga amategeko ya amerika aho abashinzwe kwemeza burundu perezida joe biden watowe bakoreraga icyo gikorwa bamenaguye amadirishya bakora n'ibindi bikorwa by'urugomo ibyabaye ejo ku nteko ishinga amategeko ya amerika biratanga irihe somo ku bindi bihugu byo ku isi maze kuvugana na jean paul ruhosha umuyobozi mukuru wa congo today umuryango utagengwa na leta uharanira amahoro n'ubwiyunge bw'abanyekongo natangiye mubaza uko yakiriye ibyabaye biratangaje nk'igihugu twareberagaho demokarasi cyangwa se isi yose yigiraho isomo byatanze ku bindi bihugu cyane cyane njyewe nk'iwacu ibi byabaye muri amerika biheruka kuba iwacu muri kinshasa byabaye nk'aho isi yose mu kinyamurenge babyita ngo nyarusanze isi yose yabaye imwe kubona ibi bintu bigera aho bigera abigaragambye bakagera bubira inzu bagasenya amadirisha bakinjira bakagera aho basenya ibintu bakagera aho bagira ibyo byagaragaje ko hariho uburenganzira bukabije cyangwa se amerika yubahiriza uburenganzira bwa muntu first of all ikindi ni uko abantu ari abantu nyine bose bigaragaza ko zose bishoboka usibye kuvuga ngo byose birashoboka se hari irindi somo ry'umwihariko twakura mu byabaye cyangwa mu birimo kuba hano muri amerika ugereranije no mu bindi bihugu cyane rwose biragaragaza inzego isomo nakuyemo noneho ni ibyakurikiye nyuma y'ibyabaye aho niho hari isomo rikomeye mbere kuba abantu bahise bihutira abantu barabamambure ba guverinoma cyangwa se abantu bo muri kabineti ya perezida kuvuga ati ibi bintu bibaye twebwe turava muri guverinoma turashyira hasi icyo ni ikintu cya mbere cyo kwerekana ukuntu abantu bari komitedi mu gusevinga igihugu cyabo icya kabiri aba bantu bagiye gusaba direkitema kwapurayinga ririya tegeko ryo gukuraho perezida itegeko rya makumyabiri na gatanu ryavuguruwe rya makumyabiri na gatanu ryavuguruwe ryemeza ko perezida mu gihe adashobora kuyobora neza cyangwa se mu gihe habaho umutekano muke w'igihugu byemera ko visi perezida afata uwo mwanya kandi ubu niho bari bageze kubera biriya bintu byaraye bibaye ibyo rero byerekana iyihe mesaje byerekana ko aba bantu bakunda igihugu bakunda no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse na institushoni zabo na demokarasi yabo bayikomeyeho cyane bahita bamuvinga kwapurayinga amategeko yabo mu gihe hagaragaye ibintu bisa nk'aho ari ukwikubira cyangwa kudashobora kuyobora abaturage neza mu buryo bw'ukuri icyo rero ni isomo ibindi bihugu byose byakigiyeho ndetse urundi rugero rworoshe wenda abantu bose babonye ni twiti yahise ifunga ama akawunti ya perezida Trump kandi ari ikigo kiri muri amerika ubundi nko muri kongo iwacu sinzi ko byaba wenda no muri afurika handi ibyo ntibyaba kugira ngo bafungire perezida ukiri ku ntebe ariko hano byabaye ibyo rero biragaragaza demokarasi iri on highest level urebye abarepublike bariho bamuhamagara bamubwira ngo nareke ibyo bintu cyangwa nibamwirukane muri ofisi ni benshi ibyo ngibyo birakwereka ukuntu abandi bantu bakunda igihugu kandi tugomba kuryigiraho isomo ryo kubaha igihugu no gukunda ibihugu byacu bidashingiye ku muntu umwe
naho ku byerekeye uburyo perezida donald trump na joe biden watorewe kuyobora amerika bitwaye muri iki kibazo nubwo ari abake b'abantu bamaze igihe batumvikana iki kibazo kimaze kuba ibyakurikiye uburyo bacyitwayemo byo hari icyo ubona byakwigisha isi
ni ikintu nanone kikwereka sayini ya komitimenti cyangwa n'urukundo ko atari ibyo gusa atari ijambo rya perezida watowe usa nkaho yamutegetse ijambo rye nimba warikurikiye neza yavuze amubwira guhaguruka kubera ko abona hajemo ikibazo cy'umutekano w'abantu aramubwira ati haguruka ubu nyine ugende uhagarike ibi bintu yabyubasha arabikora ariko si bwo gusa wenyine nari nguhaye urugero kuko hari n'abandi bamubwiraga umuntu umu adivayiza wa nimero enye cyangwa se umuntu ushinzwe sekirite nashono sekirite wiwe muri wayiti hawuze yari amaze kuvuga ko agiye kudepoza imirimo yiwe ibyo rero n'abandi noneho bariho bavuga ati no ntudepoze gusa ariko uyu muntu tugomba kumukura ku ntebe uyu munsi kugira ngo visi perezida ariwe ufata ibyo rero byose hamwe byatumye bipushinga perezida mu gukora iriya reaction y'iriya speech ye wabonye no kwemera gukora noneho iriya tweet wabonye yaje saa kenda z'ijoro ivuga ko azareka ubutegetsi mu kwezi kwa mbere ku itariki makumyabiri ibyo byose byafatanyirije hamwe ariko nanone birigisha urukundo na respect ya constitution yabo ndetse na demokarasi ifatika mu gihugu bwana jean paul hosha umuyobozi w'umuryango congo today uharanira amahoro n'ubwiyunge muri congo urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi rya amerika murakoze cyane bwana munyamakuru
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nyuma y'ibirori by'abamisi ba nyampinga bimaze igihe bibera mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi Ngozi Kayanza na Gitega mu cyumweru gishize habaye ibindi birori bya banyampinga mu ntara ya Muyinga mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na Claude Nkeshimana userukira ishyirahamwe Iwacu Event ryateguye iryo higanwa hamwe n'umwe mu bahiganwe Murisa Chanceline Nkeshimana atangira avuga uko igitekerezo cyo gutegura ibirori cyamujemo
jewe kugira nanjye mvuge ati reka iyi evenema tuyikora imuyinga ni uko nabonye ingozi bayikoze meme n'igitega no mu kayanza najye ndicara ndiyumvira ati kuko natwe kuki natwe imuyinga tutari turabikora niho nagiye ndicara ndiyumvira ndategura uwo mugambi ntamaze kuwutegura icyo nakoze ni uko naciye negera guverineri w'intara yacu ndamusigurira umugambi mbona ko twokora hama aranyemerera amaze kunyemerera niho rero naciye ntangura icyo gikorwa nyezina ndashakisha abo bigeme bashobora kujya guhiganwa hama rero maze kubaronka igikorwa cya kirabandanya nk'uko mwabibonye nk'uko tuba twabivuze igikorwa cy'abamizi kimaze iminsi kibonekeza urabivuze ko cyarabaye mu ntara ya ngozi gitega kayanza icyo gikorwa kimaze iminsi kibonekeza twogiha izihe nsiguro cyangwa impamvu ni uburyo koko bwo gushyigikira umwigeme w'umurundikazi cyangwa ikumbure amashyirahamwe nk'ay'iwanyu ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga ku bategura ibyo birori ego murakoze iki gikorwa dukora cyo gushakisha umwigeme ashobora guserukira abandi mu ntara nkagenda gifata ko ari igikorwa kinini cyane kandi cyiza ku bigeme cyane no ku ntara kuko ku bigeme bararonka akarusho kanini cyane kuko apari yo kumva yuko turose umwigeme aba uwa mbere cyangwa ashobora guserukira abandi ni uko bajya abigeme bose baba babaye hamwe turabigisha cyane turabigisha ku bijyanye n'iterambere tukabigisha ku bijyanye na patriotisme tukabaha n'amaforomasiyo cyane ajyanye n'ukungene bashobora kugira ku bijyanye na entrepreneuria bisigura baraganya bararonka ikintu nawe utabaye uwa mbere uraganya cyane urunguka ku bijyanye n'ukungene wagiye hamwe n'abandi ukungene ushobora kwiyesipurima imbere y'abantu kuko ni igikorwa kinini cyane kandi abigeme turabukipa cyane mpaka tukabigisha ku bijyanye n'ibyo nawemeje kubayagira hama ku kijyanye n'inyungu yo kuri provense biratuma ingenzi zishika aho hantu icyo gikorwa cyateguriwe ingenzi zamara kuza amahoteli arunguka abatwara abantu barunguka amaresitora akunguka reka vurema usanga buri muntu wese n'uwo hasi yagize icyo yunguka kuko icyo gikorwa cyabaye aho hantu rero sinavuga ngo tubitegura kugira ngo twe tuganye uburyo kuko n'uburyo dukoresha buba bwinshi cyane tudashobora no kurekipera ahubwo twe tubikora kugira duhimirize n'abigeme babone yuko bashigikiwe kuko hari nka kiritere dukunda gukoresha ya kiritere yo kuvuga ati umwigeme yabyariye muhira ntabamwo nabyo nyine bigaruka ku ndero y'uburundi bugaruka ku ndero y'abigeme kubera umwigeme amaze kuba erimine amaze kuvamwo kuko yabyariye muhira yumva n'uyundi ahubwo avuga ati reka nirinde singo n'iryo kosa kugira nanjye mu wundi mwaka nzobemwo nzoshobore nanjye guhiganwa muri iryo higanwa apariya bujya buryo tubaha urumva nabyo nabo nyine bariyumva ni ishema ni ishema kuri bo iyo bagiye muri kijya gikorwa kuko n'igikorwa apari y'uburyo tubaha bahavana inyigisho nyinshi ego birumvikana ko mubategura mukabaganiriza mukabigisha ibitari bike kandi waravuze ko muranamenyekanisha intara nk'abatazi intara ya muyinga nka jewe ntaho nzi ntaho ndagendera n'abarundi benshi kumbure bava muri izi ntara ntibara ntibazi ingene muyinga iteye eh, n'abanyamahanga hameze gute i muyinga hari ibihe bintu twobona dushitseyo ah, ibitegwa vyaho n'ibindi vyinshi tutazi i muyinga ni nk'ibihe Eh, intara ya muyinga ni intara nziza cyane ihana imbibe n'ibihugu bibiri tanzania n'u rwanda intara ya muyinga ni intara yavuze umwe cyane ko barahimba inzahabu intara ya muyinga ni intara irimo ibitegwa vyi- irimwamo ibitegwa byinshi mugabo turafise bibiri twavuga yuko birimwa cyane gusumba ibindi turarima ibijanye n'ibigori hamwe n'ibiharage intara ya Muyinga ni intara nziza cyane turose ingenzi turazitembereza ku mupaka wa Tanzania kuko novuga niwo mupaka eh, ucako ibintu byinshi byinjira mu gihugu cy'u Burundi intara ya Muyinga ni intara turose ingenzi turazitembereza muri parike kubera parike ya Ruvubu natwe turayifise ko igice Eh, n'abigeme mu kubatembereza abantu twarabatembereje kuko turakunda kubatembereza les lieux touristiques ziri niyo ntara kugira eh, bamenye intara bavukamo Mm. ego birumvikana Ego.
ni byiza cyane ni byiza cyane eh, kumbure tuzoronka akaryo ko gukubitira mu ntara ya muyinga ndumva ko hameze neza Ah, none turumva ko mwahaye iri zina eh, mwahaye uru rubanza rwanyu uyu mwigeme mushasha ah, kuba umwigeme mu iterambere Eh, botubwira muri make icyatumye mutora ico civugo iryo zina
ego twashatse igituma twayihaye sloga y'umwigeme mu iterambere twashatse twereke ko abigeme hariho uruhara runini bafise kugira dushike ku iterambere twifuza kuko umwigeme w'iki gihe si uwo kwicara mu rugo ngo umugabo arandonderera canke ngo ndarya ivyabonetse mu rugo ahubwo twashatse kubereka yuko nabo kuyikura gukura amaboko mu mpuzu bagakora kuko nibaguma biteze ngo ico umugabo azanye niyo ahandi uca usanga umugore canke umupfasoni mu rugo rwiwe aguma ari sugesitime baguma babona ko ataco amaze ariko nibakura mu impuzu mu maboko bagakora igihugu kizotera imbere n'umuryango wabo uzotera imbere na fami twese dukoze ntaho tutazoshika aho twifuza hose tuzohashika E, none baba barabafashe mu mugongo kugira ngo mutegure urubanza Ah, mwoba muri ko mukorana na n'intw- n'abajeje intwaro mu ntara ya muyinga kugira ngo mutegure urubanza nk'uru canke n'ishirahamwe ryanyu eh, ku bwaryo ryigenga ririko rirategura uru rubanza kuva ubu urubanza rwa miss muyinga Ego, iyi evenema twayiteguye yaraturuhije cyane kuko n'ubwa mbere ibaye mu ntara ya Muyinga hari abo twagenda tukegera bakavuga ngo banza mukore ino ngo tuzoza mu bindi bikurikira bisigure mu wundi mwaka ariko turashimira cyane hari abo twa hari abavuze reka tube hamwe badufashe nka turafise ishyirahamwe ino ryitwa Crown Royal eh, risanzwe rihingura ibinyobwa twarabaye hamwe baradufasha hama n'ishyirahamwe ryunguruza abantu ryitwa volcano ryaradufashije cyane kuko nk'izo ngendo twakoze zose tubatembereza ku mupaka ku mu- ikobero cyangwa tubatwara muri parike ya ruvubu aho volcano niho yadufashije byose kubatwara no kubagarura yego rero nuvuga yuko nuboneho n'akanya ko kubashimira n'ukuri imana ibahezagire kandi kweri twarishimye cyane twaranezerewe tugarutse rero ku kuntu urubanza rwagenze mwarafashe- mwararonse abo babafasha Ah, muri rusange urubanza rwagenze gute abantu bagwitabiriye abo mwatumiye kugira ngo bateramishe abashitsi byari bimeze gute yego icya mbere na mbere nobanza gushimira intwaro z'imuyinga baradufashije cyane barahaza burya iyo urose eh, abategetsi baza muri evenema urabona yuko ushyigikiwe nshuti z'ijwi rya amerika ni kuri iki kiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye cyane mwese kuba mwateze amatwi nshimiye kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma fatuma karara arimasi niwe washyize hamwe amajwi ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose kandi mu byo